Yeah, I said I'm coming online. Hmm. I don't even know. I'm not just in a good mood today. I don't know. So we are we we are okay, let me just say in this 21st century, the rich man trying to oppress the poor man, poor man picking. Rich man picking trying to oppress poor man picking. Yes, all right what really happened is that yesterday i was invited to a birthday okay this video is for king west idowu akisanya emsolu omo son yes i'm here because of you you enter my dm yourself Now, jeje i do na jejejejeje i dey i no dey pass my boundary o i no even know the guy i've never met him before i've never seen him before he enter my dm hi Funmi Sugar and i said oh hi he said can i invite you to my birthday party October 1st on Wednesday i said oh really all right no problem He sent an invitation and he even asked me to send my picture. I sent him my picture. They design everything. Ah. I told my friend, I said, ah, is this not M. Um, son? My friend said, yes, this is M. Um, son. But she doesn't know if he's the first son or last son. I don't know him. I don't know you. I saw it in your bio, M. Um, Soluomo. Uh-uh. I saw your name. Your name is Idowu Akisanya you enter my DM, invite me to your birthday. All right. Fast forward to yesterday, birthday. When I got to his birthday party, I called him. He was not even picking. I, I, I was even telling my friend, because I went there with my friend. I said, ah, now so birthday people they do, that they always they busy on birthday, on their birthday then i got to the event i showed the bouncer that they invited me to this birthday o oh. bouncer said make i enter as i enter help man dem dey call fún mi sugar obo chicken fún sugar kukuruku i no answer anybody i sha enter i say ah you guys should please help me call birthday boy ah birthday boy hey eh, this is the first time i'm seeing you hi birthday boy say ah fún me sugar fún me sugar i say no wala. omo everywhere shock like that place was don't even let me talk about the birthday so i sat down in a room even the hype man came to meet me fast forward i don't even know the person that came to call me that come and they gave me bundle of cash like they gave me bundle of money bundle of cash i said what should i do with this thank you almighty allah that my friend followed me to that birthday she was recording every moment all right they gave me cash i said what should i do with it they say come come and spray birthday boy i said why i don't understand so when i got to where the birthday boy was dancing uh -uh, and i told I, I i told him i asked him told asked hi sorry they gave me this cash i don't understand he said spray it it's our money spray it uh-uh. thank god i've posted that video on my insta story where I was telling birthday boy, what should I do with this cash that they gave me? The person that even gave me the cash, I can't even remember because, you know, it was at night. It was in the midnight. I posted the video on my story. I asked the birthday boy, what should I do with this cash that they gave me? He said, spend it. Spend it. It's my money. It's my money. Eh? Ah. It's your money. I can't they smile. Oh i dey spray am the money o oh. thank god say my friend dey video every all the whole this thing i say i should spray you is your money all right i spray birthday boy immediately i left that place uh -uh. i was even i was telling my friend i said omo my leg don dey pain me how far i wan go change my slippers i wan go change my slippers outside make i comot this heel babe jeka lota i wan comot these heels make i wear my slippers my friend say okay oya let's go omo i just noticed as were going outside all those exchanger money exchanger uh -uh. they were following us i asked my friend why what happened she said she doesn't know ah, so we sha went outside i changed my heels i changed my heels inside my car and i wore my slippers omo i said oh yeah let's go inside again to continue partying on getting to the this thing the bouncer said we can't enter again eh we can't wetin we can't enter again ah, ah, but i just pray birthday boy now We're all having fun what happened? They say we can't enter again Now, so exchanger can't hold me until you pay money where you spray birthday boy Oh yeah, you go pay until you go dey be three oh, their boss now boy with two girls Now someone hold me i go pay i say i go pay waiting. i go pay waiting. They say i go pay money Oh for the money where I spray. I say, I don't die, yo. How much is the money? They say 198, 198k. Ije Osalobua, Eje Jesu. Hey, eh? I asked birthday boy. Birthday boy say na money, yo. Oh. Birthday boy say na money, yo. Oh. They say no be money, yo. Oh. No be money, yo. I go pay, yo. So immediately we left that place. Birthday boy don't tell bouncer say me they no allow us enter. Yes, I'm saying all this because of future purpose. He don talk say him go carry me go court king west idowu akinwusi abi akin king west idowu akinsanya o ò ní ṣoríire mi ọmọ ìjọba lèmi o mi àbí federal àbí federal like federal government speaking. pikin ọmọ ìjọba lèmi king west i give you from now till tomorrow may you return my money me i go call you and your papa out aje sitin i go call you and your papa me i no know who you be o oh. because now even rich my pikin they oppress poor my pikin a lot of people send me evidence say you don't scam them king west you be scammer you be scammer you dey scam people their money you scam me my own i earn money i came to your birthday You told people to give me bundle of cash. And you said it was your money that should spread the money. Eh? As you celebrated yesterday birthday, say, me so say. King West, Ìdòwò Akínsànyà. Oh, ní ṣe birthday ọdún tó ń bọ̀. Wo, àwọn alálẹ̀ ti ṣàmì Unless you give me my money. If you give me my money, you fit celebrate next year birthday. If you not give me my money, I just see. Oh, ni di next year sẹ́ ah you go carry me go court ni ọmọ ìjọba lèmi àbí federal government speaking. pikin ọmọ ìjọba lèmi ooo ọmọ ìjọba na government gets me ní àbí ọmọ ìjọba ọmọ ìjọba lèmi ò ní di next year tó bá fún mi lówó mi èmi ò mọ̀yàn tó jẹ́ o i know they pass my boundary o na you enter my dm you say make i please honor you come your birthday i come your birthday you say make they come give me bundle of money i ask you the video dey my insta story where i say ah you, are you sure i should spray this money you say yes ah ah and we went outside you told the bouncer not to let us in Oh, ò ní this is so bad ọmọ no be small thing yesterday o i say eh? me as we spray this bastard as we spray our money finish i no come know about other people i i i told my friend let's go and change these heels my leg is paining me and you told that bouncer not to let us in again king west oh, ni ní e mo se. sẹ́ẹ̀ èmi sọ fún ẹ you go send me my money i don't need to cap too much this live video na short yes like i said you want to jẹ́ government o una fit be government to, but me i be government speaking. Oh my job, ọmọ me. Oh my federal government, ní me. Oh, ìyá ẹ ò ní jẹ́ you molested me harass me embarrassed me. You came into my DM, begged me to come to your birthday party. I got to your birthday party. You told people to give me bundle of cash to spray you. And you told me, I asked you, you said I should spray that money. And I went outside. You told the bouncer not to allow me in again. An exchanger, as money exchanger, started embarrassing me. Oh, ni jẹ́yàn. Èmi ni mò ń sọ bẹ́ẹ̀ fún ẹ. Ẹ máa ráre ni. Because I don't know, say you be scammer. Many people come, they enter my DM. Ah, for me, this guy don't scam me. See evidence. See, the one we send 600K, the one we send 50K, the one we send 60K, the one... Eh? Rich man picking this scam poor man picking. Oh, ni jẹ́yàn lábẹ́ bó ti wù kó Me, I dey give you from now to tomorrow. I go drag you. Ma drag you. Sitting i they give you from now till tomorrow ajé king west idowu akínsanya you go refund my money i swear another protest ń lọ sí ẹ ní toll gate gbọ́dọ̀ joshua dì náà láti máa ṣe protest pòun ṣe scammer ògùn fẹ́ pa á ṣá till tomorrow if you no give me my money wọ̀ ní jèrè ẹ̀ èmi ò ní láti cap too much ah ah bó ṣe máa rí eh me i dey give you from now till tomorrow i no dey pass my boundary if i dey drink garri i no dey ever pass my boundary you call me beg me make i come your party you come still scam me in your own birthday party lẹ́kọ̀ọ́lé mo ní wọn ò ní jèrè o máa ráre gbẹ̀yìn níṣẹ́ sí tíì tó o bá fún mi lówó mi lọ́la me i dey come drag your papa this time tomorrow i'm still coming if you don't refund me my money èmi ń bọ̀ wá ti wá dráàgì bàbá ẹ̀ mi ò rán ìyá ẹ̀ ń ṣe ọ̀gá dé ṣókí lóbe oge. only in Nigeria. Ni ọmọ aṣọ tó ti ń wà kísà. Only in Nigeria lọmọ ẹlẹ́ran ti ń jẹ egungun. Why? make rich man pikin dey scam poor man pikin why i'm here because of you um, idowu akisanya this is the last video i will be making concerning your issue with me Ìdòwú Akínsànyà o me i will not talk about this issue again but i just want to tell you that you scam me off my own hard-earned money and it shall not be well with you now you be Yoruba I be Yoruba normal level Oh, scam me, oh, scam me, oh, Tommy, what's he sí pátì Me, mi ò me, ẹ rí mi what's he no rí o dm mi ó ní i fún mi everything i have evidence with me that is why i dey normally abi ọmọ ìjọba yes i don pass my boundary like this. i no know you i no sabi you you enter my dm you say ah Hi, Fume, I would like to invite you to my birthday. I honored you. I came to your birthday. On getting to your birthday, you asked all those people to give me cash. She mo sọ wẹ́ pé ọmọ politician ni mí ni ló ṣe bá ní kó gbé káṣì wá fún mi? O ò ní jèrè. Ìdòwú soya. ìyá tó bí ẹ lọ́mọ ò ní jèrè ẹ. Sórí i gave you 24 hours and you refuse to give me back my own money òun mo ṣe ń sọ wípé ìyá tó bí ẹ lọ́mọ lọ láwọn tó ṣílẹ̀kùn ọjọ́ òní tó dẹ̀ ṣe máa rí nìyẹn ìyá tó bí ìwọ ìdòwú akínsọ̀yà ìyá tó bí ẹ tó da ẹ̀jẹ̀ lé ẹ lórí òní jèrè ẹ ó ò ní yàn nú gbogbo ọmọ tí ìyá ẹ. bí fún bàbá ẹ o ò níyàn láàrin wọn tó dẹ̀ ṣe máa jẹ́ nìyẹn lọ́lá àwọn tó ṣílẹ̀kùn ọjọ́ rí tó o ò níyàn o ò ní jèrè kì í ṣe èmi nìkan ló scam o evidence yapa people wey you scam ọmọ ìjọba lèmi o any small thing we protest any small thing we ṣe kíni we protest evidence choke dis one no be say you go explain tire no evidence now we don dey wake up because you be rich man pikin you con dey scam people. <laughs> more than eight thousand <laughs> in this economy Oh, ò ní Oh, ó ò ní bá ẹgbẹ́ been getting a lot of messages in my DM with screenshots, evidence. This boy scammed me of 600k. This boy scammed me of 200k. This boy scammed me of 40k, 10k. So you've been scamming people for a very long time. Uh-uh. Chebi people self, they posted it. They sent me message. They said he's doing this because because of his father's name. Because of his father's name. Eh? èmi kọ́ ọmọ aláṣọ kó máa wà kìsà èmi ò tẹ̀ kí wá aṣọ ọmọ aláṣọ alákìsà lèmi mi ì lówó mi ò lówó mi ò ṣọmọ lówó ẹ̀hẹ́. ó ò ní jẹ́ èèyàn sẹ́ẹ̀ this is the last video tí máa ṣe ó dẹ̀ kù mí ó kọ ọlọ́run because ìkọ́ tó ṣe fún mi ó dùn mí ó dùn mí adé pátì ó ní kọ́ wá kó káàṣì fún mi ṣebí jẹ́ ọmọ politician àbí politician pikin wey you go say me dem call dey give me cash eh Tell God say I go with my friend oh. I just told my friend dey do video dey do the video anything wey dey happen for here dey do the video and my friend recorded me when I was asking you I come whisper to your ear you say make dem come give me cash you say yes I they ask you, because I asked you that day. Ah, ah, Alpha, birthday boy, you say me they can't give me cash. I say, yes, for me sugar, for me sugar. I say, is this your money? Video day. Thank God, say my friend record me. <laughs> When you say, make guys spend the money. I can't spend the money. Uh -uh. Normally, girl will go party. I wear heels. And my leg, they pay me the heels wey i wear and i told my friend let's go and remove my heels o oh. and my friend say okay and we go outside we go change heels oya oh, yeah. me i come dey do like oya oh, yeah, let's go and party let's go and party let's go and party we reach uh, eh, gate bouncer said uh, you can't come in eh i shock i weak my body dey shake oh my body dey shake my body con dey shake eh omo see scam i used to tell my friends that this uh, yahoo this yahoo get category yahoo get category oh na new format dey use for me like this i no know wetin i wan chop this night eh you say make bouncer no allow us enter na so i see money exchange one hold my hand there one hold my hand there na so their oga náà máa dáhùn ṣe àǹtí kò sí nǹkan tẹ́lẹ̀ ṣe mí báyìí owó yẹn a máa gbà ọ̀hẹ́ ọ̀sùn mọ́tò yìí la máa gbà sílẹ̀ ah! mọ́tò mi ṣe MC olú ọmọ pikin invite me come birthday he say make dem come give me cash i collect the cash he say na money make i spend am i go outside bouncer no allow me enter again na so i see money exchanger ah! dem come dey hold my hand worst day of my life was there. hmm. Yes, this is my last video. Oh ò ní jẹ́yàn, o ò ní yege. Nú gbogbo ọmọ tí ìyá ẹ bí. O ò ní jẹ́ èèyàn Ìdòwú Akínsọ́jà. Bó dẹ̀ ṣe máa because I have everything you say you wan carry me go court you wan carry ọmọ ìjọba go court ọmọ ìjọba àbí o wọ́n pé ṣé o bóyáwọ̀ nìkan ni mi ò understand ṣé azin nítorí mo fẹ́ sọ̀rọ̀ o fẹ́ kọ́ lọ́ba mi bá tiẹ̀ jẹ́ lẹ́yìn náà ẹ lọ ṣe fandis ọmọ ìjọba lè mi ìrora ló fi do me anything ọmọ ìjọba lè mi ẹ lọ wádìí mi mi ò níyàá mi ò ní bàbá